Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is very high. Let's save Nigeria so Nigeria won't Some people feet a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. in the country now. We all want to be millionaires and to live in the air. Oh, let's save Nigeria. talk say you no wan vote for the coming election ask yourself you dey happy with the condition of the country as egg na one hundred naira something wey e be say we dey buy before twenty naira twenty-five naira even fifteen naira what about mineral now na two hundred naira some na two hundred and fifty naira wetin we dey buy before for twenty-five naira fifty naira even seventy-five naira okay na much you dey buy bag of rice now abeg waka go inec office make you go collect your voters card no talk say dem dey stress you o because the stress wey e be say bad government go stress you inec stress better pass am o so that you go fit vote for the election. election. people I salute and welcome now this beautiful morning to Inform Me Radio and this na our program State of the Nation. Of course, now our country sister Olayemina in the talk this morning. Man, I don't mind my voice. The sleep was just too sweet. Maybe say I don't want um, stand up, but what to do now? I can't remember so I get assignment, so now I make me come, <laughs> come out this morning. but i no dey alone my brothers dey here with me sharp sharp may they greet and of course uh, mega bros go give us um, the difference between political power and traditional power before we go enter the cocoa of the matter When I see wetin we take start everybody go collect your pvc we know say so many all those day wey our indigenous nigerians they pass through right now because of uh, pvc matter but even as that um, Um, advert wey run just now talk say inec wahala better pass the wahala wey the politicians dey put us um, before we go live my brother dey talk about fuel matter They don already divide us before in uh, all areas e, economically we are divided politically we are divided uh, religiously wey no suppose be because na relationship now we suppose get with uh, the god wey we dey serve we are divided ethnically we are divided everywhere divided divided hmm dis coming election suppose unite us anybody wey no dey vex for the matter na una know yesterday somebody dey talk say hmm, him dey talk to people. him dey talk to people say as him dey talk to people so say they no hear if they choose to go eh, vote the wrong voting he say he no go dey render any help <laughs> to anybody again as e be say dem no dey hear word so say him go just lock up him go just enter inside the house jejely dey manage himself na so the person talk. now come ask am say but what if di pipo wey you dey render the help to vote for the party wey you vote for even if dem no give the person the the seat e come quiet <laughs> so therefore na so matter be we go always be one anoda's keeper we no go let dem divide dem don divide us reach This na the time for us to dey united more than ever before so shapali shapali oga oga oga oga Uh mm. eh, -huh. no, you know you go stop to talk am because okay sorry eh, oga eh, oga oga. the ogas of the chair bosses is around. <laughs> So talk about Oga, Ogam Galabo, you know, we see, we see the fireworks. <laughs> All right, so my name now Oga. is. Uh, you the fireworks. Yeah. You don't join the the number, yeah. the figure yeah. when they talk saying go lose work. No, no, no. This one na those who wan lose work. Okay. Um, we dey find work join our work. <laughs> so I greet una this morning, una good morning all my brothers and sisters for nigeria the one wey dey abroad una good morning i pray say as una lis ten to wetin we wan talk today we go learn from wetin we wan talk we go apply am in the part wey we need to apply and the one we need to pray we go pray put the one we need to address na drive we go address we go drive am but at the end of the day na nigeria go better our lives go better once again na good morning. all right <laughs> my my people i especially greet us today mm, and great to now also. also and then <laughs> greet to uh, mm. everyone now us first then una ah, then <laughs> everybody um it's a very exciting day to be alive especially crisscrossing from state to state from country <laughs> to country <laughs> from nation to nation from continent to continent a eh, continent to continent and then eh, eh, na galaxy na galaxy na e go come dey waka na abi na space to space. and sincerely sincerely as e be like say we dey talk am so na there na we suppose to dey look at now as an indigenous people as we get indigenous languages we get indigenous settlements we're supposed to dig <laughs> indigenous space. <laughs> but we don't already get our indigenous space within uh, yes, uh, the, the, yes. our communities now. Yes. If not, it's um, not eh. really indigenous again. Yeah, eh, because we know if you do within indigenous people supposed to do. Mm. Yeah, influencers don't come take over the space. So now we cry for give us our indigenous space back. And what I even feel say we go take them by force. Yeah. We go take Definitely, it back by force. And uh, I ah, believe take, it, take it take it back by force. Because um, Elon Musk get about two thousand one hundred um, space uh, is it space uh, uh satellites other satellites mm. for orbit at the moment. One person. One person. And where the wealth come from? Congo. From Africa. From Africa. Specifically Congo. Ogadiomo, that place in Papa get land for Congo. Papa na Odion way for Congo. Mm-hmm. So, uh, so for, for our police, I want to know they understand the Edo language. Eh? Your papa, now, how did they call him for Yoruba? So I don't forget to. We be say, person, the senior man, mm. senior man for that street or for that uh, mini community. Mm. Papa get land for that place. And that one, me don't see the land. I did talk him so that make our people hear our African brothers and sisters, mm. me don't see Elon Musk Papa land for that place. Now, yes, oh. so it it hurts the spirit, it hurts the heart. But I believe indigenous people will begin to go colonize colonize space where they get a okay this space here now. Now indigenous people of Africa. and <laughs> I get a, <laughs> like I agree to Nabi Isaac Mary Littleton Arkansas. Eh. Uh, I, I, I beg to differ. Great finish because me I beg to differ. Okay. Now earth, now God give us. Yes. So why we go go colonize space? Now for us to take back wetin god give us wait pause greet eh eh Ah, uh, well, I really greet him. Well, well. Uh, pause. We are here. We pause. I, I uh-huh. don't. I don't see. I'm say today na very tight deal. Oh. So engineer. Uh, when I go set the ball rolling finish, I go waka come. Uh, engineer in the spirit, get prepared. <laughs> come. I don't see. I'm say. Uh, station of a uh, station. Don't start already. <laughs> Well, my name na Adeoma Akari, greet everybody when they join us at this hour. We thank Baba God as God already help us to see today. yesterday na to let you know say your assignment never finish those when their assignment don expire yesterday dey waka comot as hmm. at this morning they no dey again not be say because we dey laugh dem yeah just this morning but we no laugh them. the reason why you still dey is say you get another chance to make sure you rewrite the wrongs and so when at whatever age where you wan take rewrite the wrongs try make sure say you do am in the right format with the real motive of righting the wrongs, not because you want to play to the gallery. Um, that one go carry us run enter the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. This morning, I get two major statements when I want make we listen to. As a people, every detail you live outside in the course of living your life, someone else will feel it. And that person determines the way you live. Come again. Every detail of a part of your life you live out will be filled by someone else. And that person determines the way you can live your life. A lot of details have been left out in the course of living our life. Say, you know, consign us. I'm coming back to the language of okay. less consign. Now make them that population of that very group of people when they less concerned was taken advantage by the politician, and today they determine the way the society they go. And so, if you must make sure you get it right, don't leave a space for someone else to take advantage of your space when you take ad- when you leave behind. And remember, no woman in the labor room ever gave birth to a sex, a sex personnel eh? or a politician. Mm. They were all born as human beings and then they came here to be made. People are made sales personnel, people are made politicians, people are made great men. 5,000. Okay. <laughs> now because of una they find me now my people go help me i know i guess some fathers and mothers wey go help me pay go on i I. They proud of them. say they did. there <laughs> but whichever way i They beg on una eh, eh, job. Tapa justice with mercy. <laughs> <laughs> so, my people, make we understand say these same people, when you they clap for today, one day will make you belong to the to a group where would they call NFC, No Friends Club. No Friends Club means say you no get anyone when stand behind you. After they don't already ruin your life, they will leave you behind. And because of that, e good make we first of all understand say the people wey you dey clap around with today when they ruin the society where we dey as politicians they were not born like that they were made here so you can make yourself to do the right and make sure you become a great man in doing the right thing remember the space wey you leave behind and you dey take advantage of today to make sure say all your wealth don dey stolen because according to our brother may we no dey say fraud again so if you know say that space somebody don dey determine the way you take live am somebody dey determine the way fuel wan go now e play deaf ear the mm. same pipo wey go about protesting during 2014 say jonathan on new year day increase fuel to 104 naira come bring am back to 100 i mean to 87 today fuel na as at yesterday for agbo fuel is 350 naira per litre Why some people dey sell original fuel some dey sell fake one Said fuel come get three grade the fake the semi fake and the original. You can imagine the way that they divide the class of Nigeria as well. Take a decision today to say enough is enough. Only then now you go fit make sure you get back your space when you leave behind when another person they take determine the way you live your life, even inside your bedroom. My name is Adiomo Akawa, the Salotuna this morning. And in case you won't join us as the program they go on, make sure say you send your message and your your a person your, your the way the matter they go for your area to 090 55 488 311 again 090 55 488 311 i greet everybody this morning now well done mm. all right um, now they listen to us on informe radio this morning and um, this now state of the nation yes a lot they go around for our country, Nigeria, for Africa as a continent, and for the world as a whole. You know, the calamities where they happen are not peculiar to one particular place unfortunately for us now a few people they orchestrate the things where they happen a few and the orchestrator. orchestrate go take me go this quote wey i see for somewhere e say people will get mad at you for speaking the truth rather than being mad at the people who lied <laughs> na person wey dey talk true na im pipo dey vex for instead wey dem go dey vex for the people wey dey lie to them, and the people at the ends of the affair wey dey lie to the whole world they dey very few They dey be like snake They go enter somewhere a good thing go don dey organized dey arranged for us to betterment ourselves for us to cooperate but some snakes go sneak in you know as eh, the bible tell us say snake say im ways dey subtle You go just dey do things small small you know you go just dey glide dey glide dey glide and before you know the animal wey wan catch go just catch am like this but na gliding small small small small na you e take dey start the silence of the people is deafening to me not just nigeria now worldwide you go come see say na just a few voice dey para dey talk and you go find out say even the because of the people most of the people wey dey even talk sef dem dem dey safe dem get dem dey comfortable you understand but because of the things wey dem dey see say dey happen the thing dey pain dem so because of that dem dey do everything possible to create the awareness but in creating the awareness even the people wey the thing dey happen to na dem come dey hate the people wey dey bring out the truth who do us like this who was na you okay na you do us like <laughs> you wan answer because you know ah. <laughs> say say na him do us like this every sector na so e be we cannot continue like this when i dey talk i go always tell una say for me or oh, i speak for myself because uh, they say na my belle na i know the pikin wey dem tie put for back wey dem no put im hand for inside the cloth dem no dey i no go fit talk to i no go fit talk for am because i no know whether i don shook hand carry something or do something na my belle na i know so i speak for myself i speak out today because i get children i no my not be biological children i see every child as my child yesterday i dey tell um, somebody one of my sister dey talk about one one small pikin the friend um, nephew hmm. uh, why you dey hmm the friend nephew na um, she dey talk about na i come tell am say every pikin na your pikin that hmm. pikin as e be say na your friend pikin That pikin na your pikin and for me anywhere i go any pikin na my pikin the only way except if the papa or mama no want make uh, i play my part for the pikin life uh -huh. then i go mind my business ah. make the papa and mama come beat me <laughs> so two points. <laughs> Exactly. So therefore, I'm, picking Election they come, PVC they cause uh, wahala for everywhere. A lot of communities are doing everything in their power, mobilizing, using their money, their resources to carry people from place to place to collect PVC cards. I am aware. And yet, logistics was was uh, budgeted for oga adeomo abi yes, yes. it was budgeted for a report wey i see wey somebody wetin wetin happen for somewhere wey somebody uh, put for one platform e say over six hundred people wan collect their cards only two inec staff na im dey at dey at ten d to them we also get report of where bring one k collect your card sharply My time no dey bring one k collect your card meanwhile somebody dey para no she she no really para she just dey talk am e say the thing wey apc do for nigeria say the thing dey work well if not she dey for queue <laughs> she dey queue one by four. if not fuel no dey scarcity dey we dey for queue we enter new year with uh, fuel scarcity if, in fact the, throughout the festive period and yet people no talk the same people wey para during jonah time people quiet they they go even stand for queue abi uh, uh, put their motor for queue dey wait patiently e say the ultimate otimopo wey apc do nigerians say the thing dey work well why otimopo go go continue to dey work <laughs> anyway na for una e dey work for otimopo no ever fit catch me the jerry can eh, the fuel wey she talk so eh na fuel own she never look the other the business plenty there's fuel there is fuel motor fuel then another category of generator fuel dey then jerry can fuel dey so which one she go buy na fuel na big woman na. Ah we go na three layer dey person go park moto for queue e go bring him generator come down go one day go say no put am here then e go bring him jerrycan e go say no no no put am here put am for the other side one person jerrycan generator moto. Okay, okay. Okay, okay. as case may be so people now don realize say this whole plenty they they go give them one they go say inside your three i'll give you one as if they dey do us favour so so some people go still bring dat one then some people come go meet person wey carry fifty litre jerry can with keke come go sharp sharp oga if dey fill am for you make i buy for filling station because e go say my motor see am e off i no fit push am so if na one litre two litre just give me make i i go buy am then they go come go bring the motor come start the process so it's a process na better process very good business the one wey talk about inec very ah. fantastic breaking and na two to six hundred good the people inec more na advance maybe two to one thousand persons eh, two one thousand people come and collect your pvt make only two staff take care of those one thousand you go get two categories because nigeria no dey chop one thing dey chop two things we no dey do one thing we do two things we no dey cause crime we dey cause two crimes we no dey cause do good we dey do two good uh -huh. everything about nigeria two two <laughs> see am one person go dey give you the origin i go dey search for your pvc the other one go dey do express and na express service that one thousand na express service then phone call home service na five thousand you no go fit come but you know say na there you go send driver come come collect number of the staff inec staff you go call am for phone you go say send me your details on on sms or whatsapp you go send am na that five thousand they go first do first then when I see people wey wan say okay una don too plenty more na put una for category you wan help dem more na nominate one person come say okay im wan call go say okay oga we go help you find your own me go find your own this one for phone help me find am so you come get two original staff o oh, two official staff dey come be six two official four unofficial for express the same thing soldier men na two you come get four two official soldier men two official civilian sojamen if you go market na the same thing hmm. so fuel fuel attendant na one because na him dey collect the money but there be two one dey put the fuel one dey coordinate the queue coordination of the queue no be work na money mm. yeah, so all of these things eh, the apc try well well i like the way they try make they try more the hardship never hard make they increase am you know in hardship eh, nigerians get a very smart way of handling hardship the hardship never reach eh, eh, at least you never hear say person go filling station he stand with jerrycan he die we never hear that one now say person hang himself put jerrycan for head e no dey now we dey always wait make the thing don dey happen wey red card don dey show then we we'll come take <coughs> steps make i advise nigerians make una go protest shut down filling station No nopeng say they wan go strike they still dey debate am shut down no movement nobody should go anywhere no campaign no nothing you go see say that day wey dem start am eh, dem go first dey look say no mind dem This youth dey no get work go am police police disperse dem When dem meet committee boys for the matter dem go send rep you go come hear emergency meeting rep senate with the presidency na we dey always wait make those things happen for those emergency meeting make e reach that's the the third eh, category of people to react yes until we hear say six die dem go come hear say ah dem burn fire dem burn motor Then some governors will come say, uh, let us uh, uh, policing, policing, vigilante come, come, let's hold. You know, say until Sambisa forest empty for the natural resources, <coughs> we not move. We see they see some people still believe say Sambisa forest na evil forest because na so government wan make we know until people come talk am say no be so na resources dey Sambisa forest o oh. wey dey dey guide dey guide if na better forest why dey no open am make everybody enter if dey really so i dey explain say na wetin nigerian leaders the ones wey don come the ones wey go come no matter how clean they are e get one lacuna wey dey dey cover only dem dey sit down put we go dey open am small small shey now na fuel we see now but the aftermath of fuel we dey see am na cost of goods go up hmm. as e take go up reach we the people the indigenous nigerians we no travel we stay o but nigerians still travel eh, we travel now because they never kidnap for road if say we hear say they dey kidnap for road everybody for stay house so i dey explain to you say na faces food shey food dey now food never scarce abi mm-hmm. go federal government just to help una increase una work una no dey work well make una mix food scarce and eh, join the one wey we dey now wey a day. increase. They don already predict that one na. no the prediction the prediction too far i dey explain to buhari now make e start am january make school full just dey scarce now then make teacher salary no come so that schools go go on strike because take am or leave am eh we dey borrow the present to take off the present but we dey put the future in danger and we dey say the economy dey work for goodness sake you pay salary you say economy dey work no pay salary for me o oh, reduce cost of goods and services reduce salary eh i go explain wetin i mean yes na if you dey earn two thousand thousand every month government go pay you ten thousand now but that ten thousand go buy wetin person wey dey earn hundred thousand every month food item for house That time you go say the economy dey work because if you notice wey dey do for in the early nineties, eh dem fit allow us farm farm farm farm farm plenty farm to the extent in the nineties we con get silos wey dey store every region has storage they can't bank on that storage Can't start crisis use the storage They manage us meanwhile they dey use the crisis They dey collect money they say oh, there's no food there's no food <coughs> we hear all those grammar We happen hmm. even for this administration food not deal. Oh. but when oyibo go send the money plus the food come mm. they will come go store remove the old one wey dey share the new one among themselves uh, so among the store go empty so when you go visit store you go say we don share the food na those one say how you wan take share food wey we bring yesterday today and not be the same state una dey share the food o una say na dey carry am comot so how how una show us the paper logistics wey be wey una use na wetin happen wey uh, agric uh, eh, kinikan organisation say nigerian government no dey talk true we bring something yesterday <laughs> e just land our port yesterday una say as at this morning na now na dem dey know say nigeria e say nigerian government na lie lie the governors come come and say it was twenty-four hours swift work say as the thing dey come from port they dey take am say okay fine. so they can do that. show us documentation na documentation hook dem so so the person wey him name dey documentation come say him no dey there when dem share am o oh. him no just know him no dey around dem say but na you sign say no be me sign am o oh. so na so we come take know say the items actually came dem share am come go empty store to reach out to the idp camp so that they go say the food wey dem bring plus the money. na idp camp dem carry dem go na the same government we dey so na make me dey advise the government because dem no even dey try una go up una game more na increase security of food say some states food no go dey uh -huh. more na continue to dey borrow money una never borrow reach if una reach hundred trillion una try una still get too much so borrow more uh and leave am for us but I, person. i wan <laughs> also tell the federal government through their political parties uh, because you know say na problem change name na we get nepa na still dey even e better that time but now e worse no light we they pay for darkness we they buy dead uh, obsolete infrastructure wey no go last ten years then in the course of the game five years down the line we go say we need more money privatization we need, government we cannot continue we need more money government go come borrow money give me wey sign say i be pri i go fit use my money to do business go so come borrow money on my behalf dash me the money i no go pay back o oh. na the people wey i dey service na dem go pay back na that kind system we dey run so make dem continue but make dem know say election dey come -huh. and for those wey never collect their pvc muna just enter house and eh, muna lock door muna no even talk anything eh eh those wey no get plan to collect wey no even get some people wey dey make noise now dem no do transfer dem no go no dem no get imagine i talk to person yesterday say my pvc dey so and so state i say you no do transfer he say no you go vote he say no i go dey here now say if people dey talk you go use zip zip your mouth zip your mouth <laughs> because na dem dey cause trouble na make e be say the people if you go inec office and eh, if you check well well the people wey dey cause trouble some no get pvc the ones wey dey bring uh, bluetooth come play music make people forget wetin carry dem come mm, mm, dem no get pvc them. plenty drama dey go on then those wey dey press button for inec official to close two o'clock dem dey o oh those wey dey get phone call oga from above i am coming only security man one two people dey inside office one go come out he say am coming go and get lunch the other one say i dey come i wan go use atm they have closed people dey gate dey wait for them i mean so if we fit use um, the same approach we use for covid nineteen <laughs> for our distribution e for good why e be say when e reach inec una say mo go office but when una dey canvass for vote una leave una house come meet us for our area dey kneel down dey clap for us hmm. make una all the political party thank god say the thing clash with <laughs> with election eh the igbo wan represent inec as they dey come campaign like they do for apc now una go still carry di apc the pvc eh, of people wey dey that area una go tell them say as campaign dey go on come collect your pvc because dem make budget for am so wetin inec quietly dey do be say as we dey drag dey drag we dey reduce the money for the budget so we go say we don you know when one day pass if na ten thousand dem vote and dem use two thousand eight thousand has been saved so if we continue like that till election reach we have saved a billion naira so you go see inec official no matter wetin you talk on the day of election wey dey count result no be wetin you dey think you dey think e dey take hmm. the money wey go collect wey never enter bank because that kind money must not enter bank e dey think how im family go take happy how you go just take finish the election just travel abroad you go say on head bye bye to jati jati uh, on head grants <laughs> and the way we go take do the head grants eh, on the day of election e go just collapse na we go say rush am rush am uh -huh. as you rush am na there six years e dey there no dey come so right. we know all this drama wey dey go on indigenous nigerians my council abeg since una know now una no assume say e go better tomorrow e no go better tomorrow we as we dey pray we go take action to stop this wrong deeds from happening na e go feel better so abeg more dey try if una hear anything wey una no go fit intervene more send am to our whatsapp group ah, we go respond we go reach out to the people because if una say dem no dey hear dem dey hear o but because we know plenty reach wey dey shout hmm. na im make dem that answers. we shout dem see am when we shout we shock the economy because shouting no be joke if you shout for small pikin e dey shock am that time of shock no activity is going on in the system we go shock dem when we shout plenty so make una continue dey talk until we shock dem make we no stop to dey talk. all right uh, still on informe radio state of the nation sharp sharp you be raise your hand before. Yeah, uh, uh, okay okay go on. Eh, ah, na the question na go come. <laughs> <laughs> oga dey i don dey on seat. okay so we we yes we i dey talk about say we go tackle say na earth na im god god give us yes with the chaos wey dey now you dey mm. advocate say we go go take space go go collect space for space yes in due time for the indigenous people of nigeria when e be say na here na e give us yes why if wait if here no good why these people talk say they wan depopulate so that they go inherit di earth na because say dem dey control not only the earth dem dey from the atmosphere dey <laughs> control the earth na make make one <laughs> yes <laughs> yes na make one egbon like that. wey be say e drop out for medical school dem dey shoot things enter atmosphere to make sure say you know as precipitation dey happen you know those things could they mix with the kind rain we could they fall for, mm. for chemicals earth, the chemicals so you go see say uh, no matter where we go we no go leave out you know the atmosphere you know, from us, uh, the stratosphere, the lithosphere, we need to start to think to the point where we say, waiting they affect our indigenous land directly with a control. So if we control our narrative, for instance, now I spoke about the, um, I talk about the space not the spaceships, sorry, the um, you know, <laughs> um, <laughs> satellite, <laughs> satellite dishes, uh, satellite. What did they do me? Satellite, yeah, satellite today for orbit. You could see say, um, starting with the five G wahala, when begin yes, when so many things, madam, you don't share. So in fact, uh, well, that will be after our program. what if we talk? Some of those facts will you bring? Many elders will be so they get opportunity to to go through these materials as I they showed them. It was like that that that these organizations, federal government don't come give them money. Mm-hmm. So now developmental funds for a 5G network. Sir, so, not be one, not be two. I mean community of elders. Then say then give them money. So because any money will come from that end, because of certain things. From which end? The, uh, eh, from the federal government. Okay. Any money will come from federal government. <laughs> so any money will come from federal government. Many elders, they they very careful now because of uh, antecedent things will be say don't happen wey be say e dey repeat as i talk the aunty i i my eye look at the omo <laughs> na five thousand so but na aunty na aunty incident oga punjab see eh, shey dey say aunty na one word Eh, lie use eh, eh. one word one big one big <laughs> word lie and the word be like be like our local language antecedent antecedent because i'm very excited i'm excited i'm excited i'm excited say i say but e get how we take look am dey say na antecedent antecedent anti wey get accident anti wey get accident or anti wey see death wey see death a different part of our why apc na who no get person dem dey always intimidate no but the point wey my brother dey make be say you know because of our another just now no that's we wan say i say i say oku we wan we wan we wan settle the five thousand now na the settlement we dey do so the one wey my wey my brother talk eh na the issue of control control africans never still know say we get very many opportunities to control ourselves we still dey let our control freely to the hands of our enemies. that make me use am this morning say any space you leave out. yes of your life will be taken will by be filled by someone else and wey go dey determine the yeah, you that, live. no talk am well okay. wey go dey control you well, uh-huh. because na control mechanism and you know unfortunately europe dey use the garden of eden approach to dey run this this this earth and <laughs> eh, na because if you follow the garden of eden na heaven god talk na up e dey for talk to earth because after e don take care of the earth e from up dey control am dem in their mind dem don take care of this earth wey we dey as far as is concerned so the only way to hold control na to go up wey very few people have access to because plenty people get access to that side dem go find another layer go and na just the first heavens dem dey o oh, then heavens plenty get layers so dem want to dey go places where dem go fit dey control to make am second part dem go also wan determine when rain in short frankly speaking dem wan change the seasons. dem wan abi dem don. eh no dem don no dem never don finish. Eh? because yes for africa we still get two seasons basically we never get the third one if dem use the third one then they don finally alter am for europe that's why we go we we we go pray say make the plane wey dem take dey do put the chemicals mm. yes for there say make dem <laughs> na real make dem crash for europe they don fit get their different seasons so now they go now they can plan to say rain go fall so and so time or snow go fall so and so time or people no go fit move so but they don fetch am for africa e no work they are still trying seriously africa own no go work strong africa eh, eh strong our hair strong well well <laughs> but they still dey try and that's why they dey now go the second layer to say okay now e get one country for europe wey come do test run for one african country wey be say they go use electric current take strike the clouds to push rain mm. at their own time mm as we speak that project is still ongoing. ongoing i know say uh, united they, they arab emirates dey do am dubai. The, and the way they dey do am now they no dey do am with even our clean waters i for no mind if you if you go if you follow the water stories of the world eh polluted water wey be say after a long while if you as human being put hand for that water your hand go literally di e go melt e mm. go hmm. e go scatter they wan transport that same water go cloud and direct it to where it will fall to. Mm. so when still this guy when this guy population st- plan yes yes and but you know that na that one be the easiest you fit dey euro press remote yes rain go fall you sure we go dey say hey hey rain wan follow, o rain wan fall ah god don do am o you know we get cause we near god well well for this side <laughs> we no go know say na somebody dey control am when god forbid bad thing e come happen first phase see europe by theirself go bring sheep tell you if you want this sheep go dey here eighty days anybody wey wan travel for medical care enter They never get to that point now because they no get justification to do am but they dey plan so now we will know this kind plan dey come na to educate our people number one no open your environment completely because not everybody go dey victim of that thing Yeah. people go dey if no make i digress if you look europe european no no no american presidents past and present go check their houses where they live number one they no dey build single houses when i mean single they no dey build room and parlour They dey build mansions when challenge dey they go pack family and friends three generations inside that mansion stay but check their houses vegetation dey dey round about am so e dey easy to shield for instance say challenge wan come if i buy one million uh, zinc as my brain carry me now na zinc o oh, shield my compound if rain fall e no touch my house e fit touch my ground but e no go no space for my roof go dey affected and i can stay there i i, I can dey there for as long as i want particularly because if i get wetin i need we go go some houses for nigeria here they don dey also cover their entire one plot they go cover am completely so nothing go fit drop so activity go fit just dey go on naturally but nothing from up so go fit drop go fit drop people dey always dey always dey think am so my head thinking be say because we africans believe say oyibo things na im be the best until oyibo tell us move we no dey move any step no we dey move any step wey we take we no dey we no trust our step we no believe our step we believe say this step i fit go for but if oyibo say move hmm. you go move that's why if oyibo give you motor drive you no go ask am say oga you don check the engine you just say our driver just enter just kick the motor to just mm. move but if we give ourselves motor you go say oga oh, abeg i dey come you first go open bonnet check you go lay down that motor check that check that i just dey explain to you the cultural things message dey uh-huh, okay. wey wey dey happen so. i mm. bin get. Um, school of thought. Uh, my people na well done uh, mm. thank you no well well oga oh, no vex o i no collect your space o yes there is naturally there is wetin we dey call um, um, naturally get wetin dem dey call. <laughs> no wan fight as i go yeah, no dey run no dey run you say dem wan transfer two thousand five to you. no no worry five uh, see we get we get, we get the other type of payment we okay, pay. okay now <laughs> na they don help me na na talk am e get ba uh, eh, wetin we dey call airspace boundary. yes naturally e dey. Mm. mm. that is why you dey see the military they will tell you say enemy rocket enemy spaceship enemy whatever don't enter our, our space. space which means say even as land get boundary for air too boundary day. for water boundary day. B- water boundary day if you read if you check where where the book of um, um, job if it talk and say there is a part in the air mm-hmm. there are mm. parts in the sea, yeah. and those parts leads to the boundary between place to the nest. mm. now make am yeah from rem to rem another one thank you uh, but make we look the way the earth actually they run we get a very heavy issue with people one of the thing when they create most of the problem when africa they really dey go through specifically for inside nigeria where we day, because the wetin consign me now say charity begins at home if we no fit repair nigeria we no even fit get africa right mm. make we no lie to each other That they torment nigeria because that is the only way to fit take handcuff africa hmm. completely now our people when they here can't choose to become uh, e, e- get one secret cult when they america where they call the the the the the grand dragons dem they always silently they manipulate things you no go know say na them do they both political and whatever our people they deliberately they play those kind of game for inside here another thing when a good make we understand be say knowing too well say oh these people they don't already first greed don't first become their own inheritance they con the people they take advantage of that thing and then they they use them, they take advantage of people when leave a little space in their own domain as mm-hmm. well mm. now um, yesterday something just enter my head you know sometimes i dey say be like say i no too i know say you no normal go on be like say to well well well you no too well <laughs> i i be like i dey see a situation where nigerians especially the political class god help us dey solve our problem with play clashes now but many of us no dey see this thing as possibility remember there were period when plane dey clash for nigeria well well people come begin They use land that time neither they advocate the issue of road construction road construction man that thing you understand It goes. Who come again you know why i i dey sorry for the wetin i won't talk i no wish anybody dead. but to get where you they plan evil for people rich. god on your own go lift and come up for the basis of that level of those people's existence you go carry and come comot come put for somewhere when in know say the person no what carries you when plan am you waka meet am a lot of evil don dey planned for the indigenous people and this evil i dey see a situation where god dey raise am above the soil level hmm. and once e dey go above the soil level anything wey waka for sky na e go hit am traditional leaders wen me love well well i wan advise una in most cases moon no too dey fly again e fit be like child play o oh, for wetin i just talk because when you say when you dey imagine for for this one wey you talk so no be just say make dem no dey fly again right now make traditional rulers no dey move again anyhow anyhow stay your throne and do your work yes number one somebody protested for say e protest 2014 here a very serious old man march over the issue of fuel to just give am bad name say na bad person he be today fuel for three hundred and 350 naira people just dey silent as i dey speak to you bag of rice waka on e own go dey meet almost fifty to sixty thousand naira nobody talk as i dey speak to you diesel don go reach one level where aviation oil don yesterday somebody say e wan fly fly e go book for flight make e take reach one wire They tell am say na thousand. na e enter motor now the question if they fear kidnapping now you tell am say instead i better add the money join the kidnapping money <laughs> they pay now the question uh, the question here be say which day nigeria between 2015 and now how many years it be wey we metamorphosize like butterfly enter butterfly when get iron for hand It e good make the indigenous people know you wey you they run up and down for these same guys today They dey do campaign just for one thousand naira you dey run around you still get the gut dey complain for That street dey complain for street say things are bad and yet the same man wey make am bad na you dey run after or you dey run follow e show say two things dey wrong in the society number one like you say that woman talk say wetin apc do e work e well well and oga say wetin at the presidential level decision wey dem take and dey otumokpo wen dem bury for town e dey work well well e good make we understand look e get where even otumokpo get expiry date an expiry date of otumokpo na for you to imagine a woman when charm man e come marry am and the woman come go born go lie down on top of the bed where he put the thing with that blood imagine how the husband just dey waka enter house say who are you wetin you dey do for my house You go tell ah honey say i don don honey me i no understand who are you wetin you dey do for here that is ai suddenly clear to ask am say who you be for this compound and dat na im be the indigenous people of nigeria so na wetin yes na wetin we dey look at be that. say a day dey come when this thing and e go so dey close to the day wey dem no fit reactivate am wen dis thing go clear And my prayer by the grace of God be say go clear so that we sh- we will take the country back and because people somebody they buy fuel for 350 naira and you expect you take and transport make it cheap. Black market na five 500. Filling station dey and we don project this thing say because of dangote refinery for how many years now we dey talk say na five hundred naira five hundred naira na be per litre na im dem dey push eh, but again even get one analyst wey come last week this week tell us for television say dangote refinery no be production for local consumption na production for export purpose so we go buy from dangote refineries as other countries dey buy can you imagine the difference na the taxes wey dem go pay for every product you buy you pay so in our own case the tax no go much because in our space free trade zone for a number of years but we go pay small but not before our consumption now dangote go determine how many countries don already book down and when we go get fuel. Mm. so anybody plan for dangote refinery na another scam. no see eh oga. our refinery should work oga na that be the thing okay so imagine if not be say they dey worry us really this otomokpo really not really dey work you get four not one you get four refineries you dey rely on one wey another person get e make sense like that. and yet the one wey dey build for niger republic oh dey work e dey function okay the one wey dey island of simple dey function eh. the ones wey dey nigeria no dey work No, this one no ah, be be money they dey put money turn around no be evil evil spirit make una turn reverse because this turn around eh e dey worry the people e dey worry dem refinery wey dey land of simple dey work the one wey dey just go build for niger republic dey work very well. and you say you no be niger man you dey work for there hmm. you carry railway and everything go there e dey work you deliberately say make dem find oil oh dem find dem come tell you whether you go deposit am for there i no know now you you dey the ones wey dey inside the country dem no dey work no na to let you know say people don go home meeting with the devil himself well my brother as i wan waka comot o oh, wetin i only get to let us understand today be say first of all all religious houses una don sin make una go beg god. <laughs> na make una prayer no dey dey answered again make we no dey lie to each other i read one thing last night the man wey write the material He say if you say you be believer in god and a politician dey bring something for you to tell you say support me you come collect am you don already cut the glory between you and god off because you don accept the human glory according to wetin the scripture talk he say the man wey stand at the corner of the street don receive a blessing already how years they will tell you it's a sabi pray well well mm. na the same thing e be so all religious home go and pray for forgiveness then genuinely seek how this country can be better because all this one wey you dey say i prophesy say na so you if i you dey lie na dream you dream and indigenous people of nigeria the indigenous people of nigeria let me let us know this say the real product is never be sold to you it is dream that is be sold to you mm. as hmm. campaign the real product the day you see it is only regret of why did you support it Maybe the only thing you go get my name na adeomo akawo i salute una well well. okay uh, uh, <laughs> you know so many things we person want to talk about but then again thank god for the direction we we will go today it's important to make we take note say there are um, uh, there are three three basic layer where every country must control so sorry um, indigenous people of the country must control now this one don't get anything to do with government even though we understand the government as oga diomo and oga oga oga moses don't talk today don't help us see sincerely people they work together to see to ensure say africa no fit move now for we will be for nigeria as example to other African nations. that three places we must control. We must individually. Actually, they try sneak in. Uh, when they follow National Assembly now, mm-hmm. they try sneak in because where I go, water near. Okay, the water be Water yes, water mm. near that hmm, side. Mm, where, mm. So he join him, join certain uh, extra. Uh, uh, uh eh, I want to say extraneous, but I don't talk and share about here. Uh, eh. So they want try sneak him in we must control land. Indigenous people, yes. When I go do things, we go control land. Put businesses down, we go control land. Make not start from there. Majority, when they do am, he go they gather power. I must control water. I must control air. If I feel control indigenously, then I go begin they pose as issues. Mm-hmm. Yes, because the federal government will kind of find it difficult to do what they want to. Make I quickly walk up, come on, be Isaac Mary Littleton, Arkansas. Okay, my name now Oga Moses. Uh, we'll go see some other time. All what we will talk, Mona, please take um, attention of them. Think am, plan am, uh, nah, nah, this pray am. Man, they, they, check phone no okay the message just dey come it just dey land so as e just dey land so my name na oga moses before they talk the message i don go <laughs> uh, this is a good morning my people happy new year and god bless you guys for more work we are still living in old system we have to wake up this one dey come from dr cj as him dey listen he say the way the whole matter dey go na because the people choose to live in the old system. If we wake up, we'll be able to migrate into the new one, into the new system of life, and other one will help us weed out all these people away from the society. Okay, I saw it reach. Yes. All right, so now they listen to us on Informe Radio this morning and the program the State of the Nation. Yes, we go round for Wahala, the docileness of the indigenous Nigerian, whether now Timokbo, we pray say the scale wey cover una the blanket say everything go burn throway so that una go stand up stand up to the evil and take it back by force by fire by force uh, inec we dey watch una the game wey una dey play so we don dey warn the people since maybe dem think say na joke we dey joke but e go over una anyway if una continue like this make una never comot the next program wey be investigative table dey come my name na olayemi i salute una.